iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni vide niyo ngabo abaramutsa amakuru yo mu gitondo tubashikirizwa na aloyisi bigirimana
mwaramutse fideli tuyahereye mu yavugwa muri afurika ibitigiri vy'abahitanywe n'ibisasu vyaturitse mu isanganya ryabaye ku munsi w'imana mu kambi ya gisirikare muri gine ekwatoriyale vyariyongereye ejo ku munsi wa mbere bishika ku bantu mirongo icenda n'umunani bapfuye hamwe n'amajana atandatu na cumi na batanu bakomeretse icegera c'umukuru w'igihugu yabitangaje ejo ku munsi wa mbere iryo sanganya ryatewe n'amasasu hamwe n'ibindi biturika byari mu bubiko mu ikambi yo mu gisirikare cyo mu gisagara ca bata kigira kabiri mu bunini inyubakwa z'iyo kambi hamwe n'amazu y'abanyagihugu ahegereye byarasambutse ibiharuro vya mbere vyatanzwe na televiziyo ya leta ku munsi w'imana byavuga abantu mirongo itatu bapfuye hamwe n'amajana atandatu bakomeretse perezida teodoro obiangwema yegeka iryo sanganya ku banyagihugu baturiye ubwatsi bwo mu mirima yabo yegereye ububiko bw'ibirwanisho bw'iyo kambi ya gisirikare avuga kandi ko habaye n'ukwanjanjwa ku ruhande rw'abasirikare leta ya sudani y'umanuko yatangaje ko izohanisha ihadabu y'ibihumbi bitandatu by'amafaranga yo muri ico gihugu hafi idolari cumi ku bantu batazokwambara udupfukamunwa canke ngo bahane inka mu makoraniro manini ni mu ntumbero yo gukinga ikwirakwira ry'umugera wa covid cumi n'icyenda leta kandi yemeje ko izohanisha ihadabu y'idolari ijana ibigo bizokwakira abarwayi ba covid cumi n'icyenda bitabifitiye uburenganzira abanyagihugu bamwe bavuga ko ayo mande ari menshi mu gihugu abakozi ba leta bahembwa amadolari cumi ku kwezi mu gihe abandi bavuga ko bizobera icigwa abatubahiriza amategeko gushika ubu kaminuza johns hopkins yo muri amerika ikurikiranira hafi ivy'uwo mugera yerekana ko sudani y'ubumanuko imaze kuronka abantu barenga ibihumbi umunani n'amajana indwi na mirongo itandatu bamaze kwandura hamwe n'ijana na babiri bamaze gupfa hanze y'umugabane wa afurika tukivuga kuri ayo makuru y'umugera wa covid cumi n'icyenda ikigo cya amerika kijejwe kugenzura no gukinga indwara zandukira cdc cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko abantu batewe urucanco rwa covid cumi n'icyenda bashobora gukoranira hamwe n'abandi bacandazwe bari ahantu hugaye atadupfukamunwa barinze kwambara canke ngo batandukane ikigo cdc kivuga ko abakuze bacandazwe bashobora gukoranira hamwe n'abakiri bato hamwe n'abandi bari mu mugwi w'abafise amahirwe make yo kubangamirwa cyane n'uwo mugera abacandazwe kandi ngo ntibikenewe ko bikumira nk'uko bisanzwe bisabwa iyo bahuye n'uwanduye covid cumi n'icyenda dr rochelle walenski arongoye ikigo cdc yavuze ko hari ibikorwa abacandazwe bashobora gusubira gutangura gukora mu mazu yabo no mu miryango leta z'ubumwe za amerika ivuga ko ata cemezo irafata ku basirikare bayo bari muri afghanistani inyuma y'itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu ni itariki ya nyuma abo basirikare ibihumbi bibiri n'amajana atanu basigayeyo babwirizwa kuzova muri ico gihugu nk'uko biri mu masezerano y'amahoro amerika yasinye n'abatalibani ibi bivuzwe inyuma y'aho umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken arungikiye urwete perezida wa afghanistani ashraf gani yaramugabishije ko leta ya gani ariyo izosigara irahigana n'abatalibani igihe atokwisunga ibisabwa n'amakungu kugira utwigoro tw'amahoro twihutishwe gushirwa mu ngiro ubushikiranganji bwa amerika bwo kwivuna abansi ejo ku munsi wa mbere bwaremeye ko ukwihweza amasezerano hagati ya amerika n'abatalibani byabaye birahagaze kandi ko atangingo ya kazoza k'abo basirikare muri afghanistan ishobora gufatwa muri iki gihe
urakoze aloyisi bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikirano kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku murongo migufi metero mirongo irindwi na zitanu metero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa mbere isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi umunsi wasanze mu rwanda hakigaragara ibibazo by'ihohoterwa rifatiye ku gitsina ariko ubutegetsi buvuga ko butegerezwa kubandanya kubihasha ntibushobora kwira tutumvishije umwana wahohotewe wasambanyijwe umugabo wakubiswe umugore wakubiswe ndetse hari aho bigera no kwicana ibyo rero ntabwo bikwiye mu muryango nyarwanda uwo ni jeannette bayisenge umushikiranganji w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu rwanda uburundi bwari bwarifatikanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi yamara uwo munsi washitse mu gihe bamwe mu bakenyezi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko n'aho leta yagerageje kubaha uturusho turimo kwivuza ku buntu iyo bibungenze no kwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishyira mu ngiro muri kambi y'impunzi ya murongwe iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ho uwo munsi washitse mu gihe bamwe mu bakenyezi bari muri iyo kambi bavuga ko bafise ikibazo c'imodoka ya ambulansi bajana kwa muganga igihe bafashwe n'inda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo ku munsi wa mbere amakungu yahimbaje umunsi wahariwe umukenyezi uyu munsi wasanze mu rwanda hakigaragara ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko ubutegetsi buvuga ko butegerezwa kubandanya kubihasha inkuru ya Eric Bagire ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda mu Rwanda uyu munsi mpuzamahanga w'abagore ntibizihijwe nk'uko byakunze kugenda mu myaka yashize kubera icyorezo covid 19 icyakora haratambuka ibiganiro ku bitangazamakuru by'igihugu bigaruka kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abagore ni ibiganiro bifatwa nk'umwanya wo kwishimira ibyagezweho mu iterambere ni ibiganiro bigaragaza intambwe umugore mu Rwanda agezeho mu iterambere Profeseri Jeannette Bayisenge Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango avuga ko kugeza ubu umugore yateye imbere mu nzego hafi ya zose z'igihugu ariko byose ngo bishingiye ku mategeko meza yashyizweho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi areshyesha abanyarwanda bose uhereye ku itegeko nshinga rya repubulika rihatse ayandi ryo mu bihumbi bibiri na gatatu nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ntabwo twakwibagirwa itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ririho uburenganzira abanyarwanda bose ntawe usigaye inyuma bishingiye ku myemerere byaba bishingiye ku gitsina ndetse bikanemerera mirongo itatu ku ijana by'imyanya ku bagore mu myanya ifata ibyemezo nibura abagore bakaba mirongo itatu bivuze ko mirongo itatu ni intangiriro itari mbi ariko tutagomba guhagararira aho ngaho tugomba gukomeza kugeza ubu leta y'u rwanda igaragaza ko umugore yateye imbere ariko haracyariho ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu miryango kandi bidindiza abatari bake mu iterambere ntibushobora kwira tutumvishije umwana wahohotewe wasambanyijwe umugabo wakubiswe umugore wakubiswe ndetse hari aho bigera no kwicana ibyo rero ntabwo bikwiye mu muryango nyarwanda kuko niba dufite intego yo kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye ntabwo byashoboka ntabwo uwo muryango wakwishobora urimo ayo makimbirane imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ibihumbi bibiri na makumyabiri abahohotewe biyongereyeho hafi makumyabiri n'umunani ku ijana ibirego byakiriwe byavuye ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo itatu na birindwi bigera ku bihumbi bine n'ijana na mirongo itanu na bine mu rwanda abagore bageze mirongo itanu na kabiri ku ijana kandi muri rusange mu nzego z'ubuyobozi byibura haba hagomba kugaragara mirongo itatu ku ijana by'abagore mu bafata ibyemezo ingingo y'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore ifatwa nk'imwe mu zahawe ijambo umugore mu rwanda amateka agaragaza ko yamye adahabwa agaciro ariko minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ivuga ko hari aho yagiye yumvikana uko bitari imyumvire mibi ku ihame ry'uburinganire ituma abagabo bumva ko rimwe na rimwe bumva ko barimo kwamburwa uburenganzira bakomeje bahabwa nk'abagabo bo kuba shefu w'urugo kuruhahira kurutunga ariko no ku ruhande rw'abagore hakaba n'abagore bamwe bashobora kuba barumvisha ihame ry'uburinganire cyangwa se tubona n'ingero turazibona bararyumvishe nabo nabi ibibazo byiyongera ku by'abangavu batwite inda zititezwe nk'imibare yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko abangavu ibihumbi makumyabiri batwaye inda mu gihugu hose abo ni abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda ijwi rya amerika iganira n'abagore bo mu mujyi wa kigali yasanze uyu munsi mpuzamahanga bawuzi kandi bawumva banawuha agaciro aba ni abacuruzi b'imbuto mu mujyi wa kigali bemeza ko uyu munsi ari ingenzi kuri bo umunsi mpuzamahanga w'abagore ni umunsi mwiza cyane ariko ubu ngubu ntabwo tugihohoterwa nta mugore ugikubitwa twahawe uburenganzira bwo kubahana n'abagabo tukaringanira n'abagabo ariko ntabwo ari ukuringanira n'abagabo kugira ngo tubasumbe ni ubwuzuzanye nk'uko ubutegetsi bubashishikariza gukora bakiteza imbere nabo ntibahabanya n'uwo murongo oya tugomba gutera imbere kubera yuko tudateye imbere twaba turi kwihombya natwe turakora bikagenda gake gakeya ariko nyine uko biri nyine ntabwo tuburara tubona amafaranga makeya tugahahira n'abo bana nyine ariko ubona ko mu rugo hari icyahindutse iyo umugore yateye intambwe ajya gukora n'umugabo biramushimisha aba bagore baduhaye itandukaniro ry'imibereho yabo mbere yo kugana ubucuruzi bw'imbuto mu mujyi wa kigali ntari natangira gukorera amafaranga nirirwaga ntitiriza umugabo ntama amafaranga yo kugura igitenge ntamwaka n'ibyo atakagombye kubona n'umushahara yakoreye ntubashe kuba wadutunga ariko aho ntangiriye gukora arazana nanjye nkazana tugahahira abana twateye imbere ntabwo ari kimwe na mbere rwose hari icyahindutse mu rugo uyu mugabo we yemeza ko ahubwo umunsi mpuzamahanga w'abagore wagombye guhabwa irindi zina kuri we ni umunsi mpuzamahanga w'ababanye neza ntabwo wagombye kuba umunsi w'umugore ahubwo wagombye kuba umunsi w'ababanye neza mu iterambere ry'umuryango iterambere ry'umuryango ntabwo ari iry'umugore ntabwo ari iry'umugabo ubwuzuzanye bwuzuzwa n'abantu bari kumwe bahuje gahunda y'imirerere imyibukire y'iterambere mu rugo rwabo njye naravuze ngo umugore ni igisubizo cy'umugabo umugabo ni ituze ry'umugore umugore atariho nta buzima umugore ni isoko ry'ibinyabuzima mu buryo bw'imibare u rwanda ruza mu myanya y'imbere ku mpuzandengo ya mirongo itandatu na rimwe ku ijana by'abagore benshi bari mu nteko ishinga amategeko leta ikomeza kuvuga ko izahozaho mu kurwanya ibibazo bikomeza kudindiza abagore mu iterambere insanganyamatsiko kuri iyi nshuro iragira iti munyarwandakazi ba ku ruhembe mu isi yugarijwe na covid cumi n'icyenda bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi urundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi uri hejuru bamwe mu bakenyezi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko naho leta yagerageje kubaha uturusho turi mu kwivuza ku buntu iyo bibungenze n'ukwibaruka ku buntu ababijejwe mu ntara n'amakomine batabishyira mu ngiro inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eroje urikaneza ari nairobi muri kenya abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mupfakazi wo muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke mu buraruko buciye uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mama utwanje kubera ndi umwirimizi numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanje kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha bakadufasha niyo twoba tureze imfubyi turi ba ntaho nikora nta kuntu twoba twimereye uwo mutamakazi wo mu rugombo nyene n'aho asanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko hari bwikwiye gukorwa uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hariho abakenyezi b'impfakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mwotugerako mukadufasha nawe uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe urakitumariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo abagabo ntibakibafata nabi abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya bubanza mu burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agikinyizwa nabo bavuga ngo abakenyezi dufise ijambo ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi mbona bahari baba abagabo ntibabishitse baba abakenyezi nabo nyene sinovuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse by'ukuri abakenyezi ntabwo basubijwe ijambo ahubwo barabaka ijambo cane kuko uno munsi umushinga arashobora gufata umukenyezi uko yumva yishaka bashaki witura ubutungane bagaca bavuga ngo genda uzoze ejo nabukeye ugiye bagaca bavuga ngo genda ngo muzovyumvikanira by'ukuri birateye isoni ubusigaye biteye agahinda n'umubabaro ubutunzi bwo mu rugo bugasanzara by'ukuri abakenyezi turafashwe nabi cane rega ku bisanzwe kubivugira mu minsi mikuru ni ukuri vyari vyo mugabo kenshi uca uburaho utaha ugiye ukabivugira muri iyo minsi mikuru hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu ku bisanzwe n'iyandi uruba usubiye gukwega ukundi ku bisanzwe nivyo dusaziyemo françoise ntibagirirwa atwara abakenyezi muri mparambo ya kabiri mu rugombo asigura ko urugamba urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo turiko birafata inzira vy'ukuri leta ntaco itakoze abakenyezi babira imizi hariho bamwe bakikumira ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya uyu munsi mukuru n'uw'umukenyezi uwo ari we wese kuva kumwira imizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi ariko abakenyezi b'ubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi ni ukuri twebwe aho karusho none koko kabonekeye muri iyo miti ikomakomeye none tukaba tutabibona by'ukuri nta karusho kahari ni ukuri umuntu avugwa ku mafaranga umufasoni nawe asaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko boza baratugira imbere babidufashemwo kuko aribo bazwi twebwe kubera tuba turabizirimizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko bazoza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufasha badushikira imbere kugira dufashwe ku buzima tuba dufise ukuntu tuba tumerewe perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kubw'ubwizigirwa bwabo abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa n'ibanga batorewe maze babe icyitegererezo koko ejo ntihagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basumba igitigira imbere abagabo eroje buri kaneza ijwi rya amerika
mu gihe amakungu yahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ejo ku munsi wa mbere mu rwanda umupfasoni madamu speciose umuhoza inyuma yo guhagarisa amashuri ageze mu yisumbuye yatangiye umwuga wo gukata umushatsi mu buryo bwa mbuze uko ngira muri iki gihe ni umwe mu bapfasoni babikora nk'umwuga mu rwanda mbere yashinze salon yo gukata umushatsi mu gisagara cya kamembe mu burengero bw'u rwanda mugenzi wacu temisidoke mutijima yaramugendeye baraganira maze adutegurira iyi nkuru abenshi kubera kugira amatsiko yo kwibwira ngo ntabwo mbizi abenshi ninjye bazaga basanga kugira ngo barebe ko mbogosha neza kubyiga byaratebutse mu nzu ntoya y'icyumba kimwe gito ugenekereje gifite nka metero ebyiri n'igice kuri ebyiri aho yogoshera madamu muhoza ijwi rya amerika yamusuye kogosha avuga ko yabikundaga kuva mu bwana bwe icyakora kubikora nk'ibigomba kumubeshaho byo byaje ari ukubura uko agira akazi ko kogosha naragakundaga kuko nkiri n'umwana ninjye wogoshaga barumuna banjye bogoshesha urwembe nanjye bakampemba kunyogoshesha umukasi hanyuma mu gihe ndangije kwiga amashuri abanza nza no kujya muri segonderi maze gutsindwa toronkome mbona nta kandi kazi nashobora gukora mpita nigira mu byo kogosha kuko n'ubundi narabikundaga
wagiye kubyihugura wenda mu ishuri ry'imyuga wabyize ute hari umupapa wanyogoshaga bakoresha turya tumashini twa kera twa nyonganyonga niwe wanyigishije ndabimenya muri iyi saro iciriritse haragaragara intebe eshatu z'abakiriya bogoshwa izindi nk'eshatu nazo zagenewe abategereje imashini zogosha ibirahure bitatu binini byo kwireberamo n'imashini yifashishwa mu gusukura imashini zogosha hamanitsemo kandi imitako igaragaza imideri y'uburyo bw'imyogoshere butandukanye uyu mubyeyi avuga ko umwuga wo kogosha yawutangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi akiri umukobwa muto mu cyaro cya bushenge mu karere ka nyamasheke avukamo yanakoreragamo icyo gihe byakiriwe mu buryo butandukanye ku ruhande rw'ababyeyi avuga ko byabashimishije nyamara ku bandi barimo n'urungano ho habagamo n'abamuca intege ababyeyi byarabashimishije kuko nibo banteye n'inkunga banshakira amashini babonaga ko nta kindi nshoboye cyo gukora ibintu byo kogosha mbese narabikundaga kuva nkiri mutoya
hanyuma abandi bo hanze nk'urungano abandi bakobwa bakubonaga wabonaga babyakira batera abakobwa bo barabyumva ntabwo bose bagiraga amatsiko yo kuza kureba uwo murimo ndi gukora hakaba banca intege hakaba bampa kuraje ariko nkumva ngewe akazi kanjye ngakunze ngomba kugakora ngakunze mu myaka makumyabiri n'ine amaze akora uyu mwuga w'ubwogoshi madame speciose umuhoza umubyeyi w'abana batatu avuga ko hari ibyo yagiye ageraho ari we abikesha byaramfashije kuko urumva kuva mu cyaro ukaza gutura mu mujyi ubanza nyine kujya mu buzima busanzwe kugenda ukodesha ariko imana yagize neza tuza kubona hacu dutura mbona kurihira abanyeshuri nta kibazo mbona amafaranga yo kubarihira ishuri nta kibazo tukabona n'ibyo kurya mu rugo bivuye muri aka kazi kawe bivuye mu kazi ko kogosha aho akorera mu mujyi wa kamembe ari mu bogoshi bakunzwe cyane umwe mu bakiriya bati ubu ntamusomye nta n'umuntu ushaka kunyogosha niyo nagiye mu rugero ndagakunda mutegereza akazanyogosha rero ngubu kazi kagakora gasizeho umutima kuko niyo ugereranyije n'abandi bakora bashahagurika ariko ngo abikora bikunze rwose yakora kubona kabisa gukorera serivisi nziza ikaka nawe umuntu abibona ko yabyitondeye cyane ubu ni ubutwari bukomeye ahubwo kuko hari abagore benshi babitinya baba bakiri iyo ngiyo yo hirya iyo baba bitinya kandi nabo babishobora akabikora ku bw'uyu nguyu igitekerezo yafashe n'igitoki cyiza nu- yakabereye abandi urugero nubwo mu rwanda hariho gahunda yo gushishikariza abana b'abakobwa ndetse n'abagore kwitabira imirimo yose madame specioza ashingiye ku myitwarire ya bamwe mu bana atoza uyu mwuga wo kogosha asangana n'ubu hakiri igisa nko kwitinya nk'ubu ngubu hari abana bajya baza nkabigisha ukabona agize intege nkeya ntabikurikiranye ariko njye ngerageza kwigisha nk'abana b'abakobwa benshi hakabamwe ababikurikira hakaba abandi babyihorera sinzi impamvu ahubwo ituma batabishyiramo umwete bitinyuke bitinyuke bakora akazi kuko nta kazi katakugeza ku ntego wihaye kandi nta n'ikiba kigoye kirimo ku buryo wavuga ngo kogosha ntiwabikora na kogosha ntabwo ari iby'abagabo gusa n'umugore yabikora kuko nkurikije igihe nabitangiriye nabonye nta kibazo kirimo gahunda zagiye zishyirwaho na leta mu kwimakaza uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu rwanda zatumye umubare w'abagore bajya mu nzego z'imirimo y'ubutegetsi uzamuka cyane haba mu nzego za leta n'iz'abikorera nyamara kugeza na n'ubu haracyagaragara ukwifata cyane kw'abagore mu kwitabira imyuga n'ubukorikori biciriritse byamye bifatwa nk'ibyaba igitsina gabo demisitokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu ikambi y'impunzi ya murongwe iri mu buseko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umunsi mpuzamakungu wahariwe abapfasoni washitse mu gihe bamwe mu bakenyezi bari muri iyo kambi bavuga ko bafise ikibazo c'imodoka ya ambulance ibajana kwa muganga mu gihe bafashwe n'inda umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yaganiriye na bamwe mu bapfasoni bo mu ikambi ya murongwe je nahuye n'ikibazo kijanye no kwibaruka inda yarafashe ni- ndirafata ndagenda kwa muganga ageze mu nzira nibaku- niba- nibarukira mu nzira nibarukiye mu nzira ndashika kwa muganga baciye banca amande ajanye n'ibihumbi icumi kandi kugeza n'uno munsi ntago barampa rukaratasi rw'umwana rero je ndasavye shimitse n'ukuri turagorewe muri iyi site ya murongwe turiko turagorwa ntitugira iyo tujya n'iyo tuva rero abantu b'abamama twebwe abamama twufise twibaruka zayida abafise imbanyi turafise ikibazo gihambaye urashobora kuva nko mu mirongo ibiri na gatanu kugira ushike ikata rukuru i- uri indiriko irakurya hari igihe usanga wibarukiye mu nzira kandi ugeze mu- kwa muganga wibarukiye mu nzira nta muganga n'umwe ashobora kugukurikirana kubera bose baca bakwinuba ati zana ibihumbi icumi twebwe abamama bo ngaha mu isite ya murongwe ikibazo cyo kwibaruka kabisa kiraduhanze cyane rwose kubera bivanye n'ivuriro riri kure ikata rukuru ni kure cyane kandi nta buryo bwo kwiyunguruza buhari ambilanse ntiyigera iza ngaha mu kambi iza izanye ikiziga ntishobora kuza gutora umurwayi Umu- u- nk'ubu abamama bamwe bamwe hari urashobora kuva muhira inda yagufashe bivanye n'uko wafashe imoto ugaca uge- ugenda muri iki gihe cy'imvura amabarabara ni mabi moto nayo igenda buke buke ugaca usanga utebye mu nzu ukabyarira ku ibarabara ni ibintu biteye isoni cyane rwose turiko turamaramara hanyuma byera kubara urinze ushikana nawe ufise uruhinja mu ntoke uru- u- umwana mu ntoke uca usanga bariko barakuryagagura bakagutukagura no kukwitaho ntibasubiye no kukwitaho twe tukabona yuko izo atari ingorane za twebwe abavyeyi ahubwo ari ingorane z'ivuriro riri kure nase tugasaba yuko yodukemurira ico kibazo kabisa ikongera ikazana ambilanse mu ikambi yo kuzirafasha abavyeyi kwaho kuvyura umumotari mw'ijoro inoti ya bitanu naho nyene harigira kwankira uhagiye n'amaguru n'ubundi ni vya bindi ni za ngorane umuntu aguma ahura nazo twebwe abamama turafise ingorane ku bijyanye no kwibaruka nani iyo umuntu afise imbanyi akagera kwibaruka bira- aragenda- agenda n'amaguru agiye n'amaguru agaca mu ipori agiciye mu ipori ari igihe bishika akabyarira mu nzira abyariye mu nzira agatwara umwana yamushikanye amushikanye baramufata nabi bakamuca amande bakagera n- bakamutukagura baka- bakanga no kumwakira kugira bamuhe urupapuro rw'umwana bamanza kumusaba amande bakamuca amahera menshi urabona rero twari dusabye yuko mwotwegereza imodoka im- ambirasi zikagaruka kuko zireke kuguma zizana ibiziga zireka gutwara abana abarwaye Mwa- mwari kugira ingufu mukatugarukanira ambirasi kugira zize ziradutwara kuko ibi bintu nabyo twokwisabira biragoye nani turafashwe nabi ego turashimye ko uwo munsi mukuru w'iwacu ariko hari ingorane zimwe zimwe duhura nazo aho umumama afise imbanyi agiye kwa muganga urugendo ni rurerure cyane hagiye ibarukira mu nzira ageze kwa muganga bakamuca amande umuntu hariho ibihumbi icumi natwe atamahera dufise bakamujyana ku nderuzo inderuzo y'ikirengeti ni ukuri oya ibyo si ibyo ni ukuri ibindi nabyo umuntu aragwara mu ijoro adubona umumotari kugira uriye nk'umumotari ukariha ibihumbi icumi ibyo bihumbi icumi natwe ntabyo turonka turashaka yuko modufasha kuri ambiransi tubona ishika mu nkambi ari uko ijyanye amayiti ariko uvuze ati "Umuma- umumama afise imbanyi ntabwo yigera yinjira ariko ku mayiti ikinjira mudufashe rero kuri icyo kibazo na cyone kiratubangamiye cyane ndi umurefije wo ngaho i Murundi bashimye yuko umunsi mukuru wabaye w'abakenyezi ariko naho wabaye turafise ingorane twebwe abakenyezi iyo tugiye katarukuru turabura n'ikidushikana katarukuru hari igihe tugenda ku nderuzo y'ibirengeti kandi bari baraduhaye ambiransi ambiransi ntayo tukibona kandi gushika katarukuru iyo tugiye kuyikora ku mumotari hari igihe aduca ibihumbi icumi kandi tukabona ingorane nyinshi tuguma duhura ku iryo vuriro ryacu kandi aribo botwitaho ni ukuri aho turahafitiye ingorane tumushimire vedasite perezida wa amerika joe biden yategetse ibigo bya leta gufata ingingo zitabangamye ziteza imbere mu kugira uruhara mu matora mu gihe abagize inama nshingamateka nabo bahamagarira abantu gutora mu gihugu hose inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ken bredmeyer tuyishyikirizwa na mugenzi wacu tim ishimwe perezida biden yatangaje iyo ngingo ku munsi w'ejo ku cyumweru aho yasabaga ibigo bya leta kwagura aho abatorera biyandikishiriza anasaba kandi abayobozi b'ibyo bigo guha umunsi w'ikiruhuko amamiliyoni y'abakozi babikoreramo kugira ngo nabo babone uko batora kimwe n'abakoranabushake perezida joe biden kandi yanasinye itegeko ryo ku isabukuru ya mirongo itanu na gatandatu yo ku munsi witiriwe brady sunday igikorwa abantu bahataniraga uburenganzira bwa kiremwamuntu bagera kuri magana atandatu bakubitiwemo n'abapolisi bo muri leta ya alabama ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatanu niho basabaga uburenganzira bwo gutora mu mujyi wa selma mu muhango wo gusangira amafunguro ya mu gitondo ya martin and Carter king unit breakfast yabereye mu ishuri rikuru ryitwa wellers community college perezida biden yavuze ko umuntu wese wemerewe gutora agomba kubikora nta nkomyi kandi ijwi rye rikabarwa yongeyeho ko iyo ufite igitekerezo cyiza kitagomba guhishwa ibi byabaye nyuma y'icyumweru kimwe inteko nshingamategeko iyobowe n'ubwiganze bw'ishyaka ry'abademokarate bemeje umushinga uzajya ugenga amatora muri leta zose za amerika uko ari mirongo itanu umwaka ushize ubwo icyorezo cya virusi ya korona cyibasiraga igihugu byatumye amaleta menshi ashyiraho itegeko ryo gutora mbere y'itariki ya gatatu gushyingo umunsi usanzwe uberaho amatora nyuma gato ariko y'uko joe biden atsinze amatora abadepite bo mu ishyaka ry'abarepubulikani muri za leta perezida biden yatsinzemo barimo gushaka gushyiraho amategeko ashobora kuzabangamira amatora ataha harimo irikumira gutora ku minsi y'ibyumweru bibanziriza umunsi nyirizina wo gutora abagize inteko ishinga amategeko bamaze kwemeza umushinga w'itegeko ushobora kunyuranya na gahunda yari isanzweho aho bashaka ko abiyandikishiriza gutora bajya babikora hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mudasobwa ubusanzwe kwiyandikisha byasabaga indangamuntu cyangwa uruhushya rwo gutwara imodoka ubu gutora mbere bizajya bikorwa byibuze iminsi cumi n'itanu mbere y'umunsi nyirizina w'itora komisiyo zigenga zo mu matora zitashyizweho n'abadepite aho amabwiriza ashobora kuzarinda uruhande rumwe cyangwa urundi gukora ibintu biri mu nyungu zarwo amazina kandi y'abatanga imfashanyo nayo akwiye kujya atangazwa kimwe nk'uko abakandida biyamamariza umwanya wa perezida bakwiye kuzajya bavuga imitungo yabo irimo n'uko bagiye bishyura imisoro perezida wacyuye igihe donald trump we ntiyigeze abitangaza kandi yari yarabyemeye abakomoka mu ishyaka ry'abademokarate barashimangira ko umushinga w'itegeko bemeje uzafasha guhagarika abarwanya amatora mu gihe abo mu ishyaka bahanganye nabo bavuga ko ari ikintu kibangamiye umuco usanzwe wa buri leta wakoreshwaga mu matora mu ijambo rye ryo kuri iki cyumweru perezida joe biden yavuze ko amatora yo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri yabaye mu gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona anavuga ko umubare munini utarigeze kubaho watoye abanyamerika barenga miliyoni ijana na mirongo itanu n'icyenda bitabiriye amatora mu ijambo rye perezida biden yanavuze ko nubwo hizihizwa iyi nsinzi ikomeye yabaye mu matora habaye n'ikibazo gikomeye ubwo inteko ishinga amategeko yagabwagaho igitero n'abashyigikiye trump ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere abo bamennye amadirishya ubwo birohaga no mu biro abadepite bakoreramo abantu batanu bahasize ubuzima harimo n'umupolisi umwe warindaga iyo ngoro ya kongere ya capitol ubu abagera kuri magana atatu mu bagabye icyo gitero barafunze mu gihe amaperereza agikomeza nshuti banywanyi ni aha aya makuru y'aka kanya agarukiye